Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kuwa mbere itariki cumi n'umunani z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe nanje fide niyo ngabo ikindi gice cy'intego nkuru zacu ari uguha imbaraga n'inshingano n'umwanya n'amahirwe urubyiruko rwacu urubyiruko rw'u rwanda uwo ni perezida w'u rwanda paul kagame avuga ku kamaro ko guteza imbere urwaruka mu gusozera ikoraniro ry'umugambi uri ku butegetsi fpr inkotanyi ryarangiye ku munsi wa gatandatu iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye yerekeye umugambi wo gusubira kubandanya ibikorwa by'inama nshingamateka y'umuryango wa afurika mu buseruko aborozi b'inka bo muri komine gihanga mu ntara ya bubanza bavuga ko badafise aho bubaka impongore z'aho bororera inka za kijambere no ku makuru yerekeye inkino mu karere turagaruka ko mu kanya kari imbere reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse neza aroyisi
urakoze fideli ikoraniro kaminuza ry'umugambwe anc uri ku butegetsi muri afurika y'epfo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane ejo ku munsi w'imana ryarasubiye ibikorwa vyayo vyo gutora uzosubirira perezida Ja- jacob zuma amatora ahambaye kuri kazoza k'uwo mugambwe hamwe n'igihugu cose abari ku isonga bahiganirwa ico kibanza nicegera c'umukuru w'igihugu sirire ramafuza hamwe na nkusazana dramini zuma yigeze kuba umutambukanyi wa perezida jacob zuma kandi yahoze atwara n'umuryango w'ubumwe bwa afurika ibikorwa vyo gutora vyari vyatekanijwe ejo ku munsi w'imana mu nyuma vyungururizwa kuri uyu munsi wa mbere inyuma yaho hongera hafatwa iyindi ngingo y'uko bikwiye kubandanya ejo ku munsi w'imana nyene gushika ubu ntibiramenyekana uzosubirira zuma ibiza kuva muri ayo matora turabibashikiriza mu biganiro vyo hanyuma uburusiya bwatangaje kuri w'imana ejo ko ikigo seya c'amerika kijejwe iperereza hanze y'igihugu caburiye abategetsi b'uburusiya mu kubaha amakuru y'ibitero vy'iterabwoba vyariko birategurwa n'umuhari wa leta ya kisilamu mu gisagara ca st petersburg muri ico gihugu c'uburusiya nyene uburusiya bwavuze ko perezida vladimir putin yaterefonye perezida wa amerika donald trump amushimira kuri ayo makuru yatanzwe n'ikigo seya ibiro vya perezida wa amerika navyo white house vyatangaje ko amakuru yatanzwe na leta z'ubumwe za amerika yatumye abategetsi b'uburusiya bafata abiyahuzi batarakora ibitero vyari guhungabanya bigahitana abantu batari bake nta murusiya yapfuye kandi abo biyahuzi barafashwe ubu bakaba bari mu ibohero muri ico gihugu c'uburusiya abategetsi b'uburusiya bavuga ko bafashe ibisasu biturika byari gukoreshwa muri uyu mugambi inkoho amasasu hamwe n'inzandiko zibiba urwanko inama ya onu ijejwe amahoro n'umutekano kuri uyu munsi wa mbere niho itegekanya gutora integuro y'itegeko rihakana ingingo yafashwe na perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yemeje ko yerusalemu ari umurwa mukuru wa israeli igihugu ca misiri nico casavye iryo tora iyo nteguro y'itegeko ifise amahirwe make kwemezwa kuko amerika isanzwe ifise ububasha bwo kuyiburizamwo iyo nteguro y'itegeko rero ivuga ko ivya yerusalemu bibwirizwa gukemurwa kuyoborwa n'ibiganiro kandi iranegura ingingo ya amerika urwo rwandiko rwemeza kandi ko ingingo yose canke icemezo cofatwa kuri yerusalemu ata bushobozi gifise mu bijanye n'amategeko kandi gikwiye gufutwa isirayeli yihaye igice c'ubuseruko bwa yerusalemu mu ntambara y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'indwi mu nyuma yemezwa nk'itegeko rigira ico gisagara ceranda umurwa mukuru wa isirayeli udakwiye kugaburwa iyo ngingo ntiyigeze yemerwa n'amakungu kandi abanyepalestina bemeza ko yerusalemu ari wo uzoba umurwa mukuru wabo muri kazoza umukuru w'igihugu cya honduranse yuwane orlando hernandez niwe yatangajwe kuri w'imana ejo ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa mirongo ibiri na gatandatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe guheze amatora yabayemwo amahane menshi inyuma yaho amajwi asubiriye guharurwa ukundi gusha haraheze ukwezi abanywanyi ba salvador nasrara yahiganywe na perezida hernandez biyamiriza amatora bavuga ko yabayemwo ubusuma amasaha make imbere y'uko sentare nkuru ijejwe iby'amatora muri icyo gihugu itangaza ibyayavuyemwo nasrara yaciye afata yafata indege yihuta agana hano muri leta z'ubumwe za amerika aho ategekanya kuri uyu munsi wa mbere kubonana n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu vya amerika louis almagro akahabwa n'umubonano kandi no muri departema ya leta ya leta z'ubumwe za amerika hernandez w'imyaka mirongo ine n'icyenda y'amavuko yatahukanye amajwi mirongo ine n'abiri n'imice mirongo icyenda na bitanu ku ijana mu gihe nasrara bahiganywe yanka mbere n'ibyavuye muri aya matora ahabwa amajwi mirongo ine na rimwe n'ibice mirongo ibiri na bine ku ijana imbere yo gusozera abiyahuzi babiri bari biyambariye ko bombe ziremereye cyane barateye ejo ku munsi w'imana urusengero rw'ahitwa kweta mu mpanuko bushira uburengero bwa pakisitani bica abantu bashika icyenda bariko barasenga mu mihana ibamwo inkehwa z'abakristo abategetsi hamwe n'abaganga bavuga ko abagore hamwe n'abana bari mu bafuye muri ico gitero cabereye ku isengero rya betel memorial methodist church hagati muri ico gisagara umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu wamaze kwemanga ko ari wo wakoze ico gitero
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere inama nshingamateka muryango wa afurika y'ubuseruko iratangura ibikorwa byayo kuri uyu wa mbere yari imaze amezi arenga atandatu yaracerewe gutangura kubera igihugu cya kenya kitari bwarungike abashingamateka icyenda bagiserukira inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru ari arusha inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko itangura ibikorwa byayo kuri uyu wa mbere yabwirizwa kuba iriko irakora kuva itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka igihugu ca kenya kimwe muri bitandatu bigize uwo muryango ahanini nico catumye ibikorwa biceregwa ivyo bikaba vyatumwe n'uko ico gihugu kitari bwaheze amatora y'umukuru w'igihugu hamwe n'izindi nzego nk'inama nshingamateka iyo ni nayo yabwirizwa gutora no kwemeza abashingamateka icenda baserukira ico gihugu gihugu mu nama nshingamateka y'akarere ka afurika y'ubuseruko abo bashingamateka icenda bavuye batorwa muri iyi ndwi iheze barimo batanu bashasha na bane bahora muri ivyo bibanza mu kwezi k'umunani guheze utwara inama nshikiranganji y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yari yaseguye ko ibihugu byose bibwirizwa kurindirana mu gutanguza ikiringo cy'iyo nama nshingamateka honorable rh kirunda kivejinja asanzwe ari cegera ca kabiri c'umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'ubuganda ati kimwe mu bihugu bigize uwo muryango wa yase kenya ntikirashobora gutora abashingamateka icenda bagiserukira kandi murabizi ko iyo umuryango nk'uyu ushaka gutera imbere nta n'umwe dusiga inyuma ni nk'umugani uvuga ko ushaka kwiruka neza yijana ariko ushaka gushika kure akanatera imbere ajana n'abandi ikindi cyari cyatebeje ivyo bikorwa vy'inama nshingamateka igira kane ya yase ni igihugu ca sudani y'epfo ico naco cari cahejeje gutora abagiserukira mu kwezi kwa gatanu ariko bari bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'ico gihugu perezida salvakir haciye haba umunyamategeko aturuka muri ico gihugu yitwara muri sentere nkuru y'uwo muryango avuga ko bagenywe hatisunzwe amategeko iyo sentare yahavuye isanga hari amategeko atakurikijwe maze kirahagarika iyo ngingo byabaye ngombwa ko mu kwezi k'umunani ayo matora asubirwamwo maze baratorwa ukuri kwamye bemezwa n'inama nshingamateka y'icyo gihugu ibihugu by'u Burundi u Rwanda Uganda na Tanzania vyovyo vyari vyararungitse abashingamateka babiserukira hakiri kare guhera kuri uyu wa mbere iyo nama nshingamateka izo bigizwe n'abashingamateka mirongo itanu na bane kuko hiyongereyemo igihugu ca Sudani y'epfo igihugu kimwe giserukiwe n'abashingamateka icenda bitegekanijwe ko abo bashingamateka bose bamaze kurahira baca batora utwara iyo nama nshingamateka muri iki gihe u rwanda nirwo ruramukiwe gufata icyo kibanza abashingamateka baturuka muri icyo gihugu bashize imbere uwitwa martin ngoga ari muri bane bahora muri iyo nama nshingamateka y'akarere uwo munyamategeko yahoze ari n'umushikirizamanza mukuru mu gihugu ciwe naho biruko hari n'abandi babiri bariko barasha hirya no hino biyamamaza bashaka ico kibanza abo nabo ni umushingamateka w'umurundikazi leontine nzeyimana yahora ari umushikiranganji w'ico gihugu ajejwe ibibazo vy'akarere ka yase uwundi nawe ni adamu kimbisa aturuka mu gihugu ca tanzaniya yahora aserukira ico gihugu muri iyo nama nshingamateka ugiye gusubirizwa kuri iyo ntebe nawe ni umushingamateka daniel kidega aturuka mu gihugu c'ubuganda sijya mbere iyo nama nshingamateka ya yase icererwa kujaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu naho nyene yaracerewe mu kiringo c'amezi arenga icenda vyari vyatumwe naho nyene n'igihugu ca kenya kitari bwatore abagiserukira umugambwe uri ku butegetsi mu rwanda fpr inkotanyi ku munsi wa gatandatu wongeye gutora perezida paul kagame nk'umukuru wawo akimara gutorwa perezida kagame yemeye ihinduka ku gihugu cy'u rwanda uko ibihe bizogenda birakurikirana umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa dufitiye idonido kuri iyi nkuru ariya ni amajwi umukandida nyakubahwa paul kagame yagize yagize amajwi ibihumbi bibiri magana atatu mirongo ine ku bantu ibihumbi bibiri magana atatu mirongo ine n'abiri batoye bihwanye na mirongo cyenda n'icyenda n'ibice icyenda ku ijana
madame marie hose mureshyankwano umurwanashyaka wa fpr inkotanyi aratangaza ibyavuye mu matora y'abategetsi bakuru b'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi perezida w'u rwanda paul kagame niwe wongeye gutorerwa gutegeka fpr inkotanyi ku mpuzandengo ya mirongo icyenda n'icyenda n'ibice icyenda ku ijana visi perezida bwana christophe bazivamo yatowe kuri mirongo icyenda na karindwi n'ibice umunani ku ijana naho bwana francois ngarambe we ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'ishyaka yatowe kuri mirongo icyenda na karindwi n'ibice bitanu ku ijana ikigaragara cyo ku bategetsi bakuru b'iri shyaka ntibahindutse kuko n'ubusanzwe muri manda ishize y'imyaka ine no muri aya matora buri umwe yamamajwe nk'umukandida umwe rukumbi kuri buri mwanya iyi manda abatorewe bazayimaraho imyaka itanu aho gukomeza ari ine nk'uko byari bisanzwe aya matora yahuriranye n'isabukuru y'imyaka mirongo itatu iri shyaka rimaze ribayeho mu ijambo yagejeje ku barwanashyaka ba fpr inkotanyi perezida paul kagame yavuze ko ari umwanya mwiza mu kongera ingufu mu rugamba rwo guteza imbere u rwanda biri mu ntego za fpr inkotanyi yiyemeje iyi kongere y'inshuro ya mirongo itatu y'umwaka wa mirongo itatu rpf ibayeho ni amahirwe yo kugira ngo dushobore kongera kwitanga kugira ngo dukomeze imbaraga dushakisha kugera ku ntego n'ubundi za rpf nizo twifuza kugeraho perezida kagame nyuma yo kongera gutorerwa gutegeka ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi yanizeje ko u rwanda rugomba kugaragaramo impinduka igihe ku kindi twasuzumye imyaka mirongo itatu ishize ubwo turatekereza n'indi mirongo itatu iri imbere n'indi zaba za nyuma yaho ariko mfashe mirongo itatu yonyine gusa iri imbere byaba na byiza ko n'iyo mirongo itatu ugiye uyicamo ibice ukayicamo ibice nka bitatu ubu ni ukuvuga imyaka icumi icumi icumi icumi inshuro eshatu kugira ngo icyifuzo cyacu twese cyaba yuko nibura buri cumi uko uhise muri iyo mirongo itatu turebe imbere yacu duhereyeho iyo icumi ari twe turi hano dusanzwe hano ari abaje hano bundi bushya cyangwa bushya bajye bahagera basange u rwanda rwahindutse ruteye intambwe rutari urwo basize imyaka icumi kugira ngo niyo ntego nicyo cyifuzo ni nacyo nibwira ko umuryango nk'uwacu ushaka gutera imbere ukwiriye n'abanyarwanda n'ibyo bakwiriye ku buryo ibintu bihinduka bijyana n'igihe mu guteza imbere igihugu cyacu ahandi perezida kagame avuga ko hagomba gushyirwamo ingufu ni ku rubyiruko rufatwa nk'imbaraga z'ejo hazaza ikindi gice cy'intego nkuru zacu ari uguha imbaraga n'inshingano n'umwanya n'amahirwe urubyiruko rwacu urubyiruko rw'u rwanda ariko cyane cyane tu- ibyo byose tukabashyira no mu maboko yabo kumva ko bafite inshingano bafitiye igihugu atari ukuba bato gusa kuba bato ni byiza kuba bato abantu bakora neza bakora neza ngira ngo nicyo tubifuriza
nta gushidikanya ko igihe urubyiruko rwakwitabwaho nk'uko byizezwa byazaba akaryo ku batari bake bugarijwe n'ubushomeri imibare igaragaza ko abarangije amashuri yisumbuye muri bibiri na cumi na karindwi bari kuri mirongo itatu na gatanu ku ijana badafite akazi naho abadafite akazi barangije amashuri makuru na za kaminuza bo bari kuri makumyabiri na karindwi n'ibice birindwi ku ijana iyi nama nkuru y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi yari imaze iminsi itatu ireba uko ibikorwa by'iterambere ry'igihugu byazagenda mu myaka izaza kuri uyu wa gatandatu ubwo basozaga iyi nama banizihiza isabukuru y'imyaka mirongo itatu hagaragaye abahagarariye ibihugu by'ubushinwa ethiopia kenya na congo brazzaville abo bose bashimye ibikorwa by'ishyaka fpr inkotanyi ku iterambere ry'u rwanda hanagaragaye kandi abakuriye andi mashyaka akorera mu rwanda nabo bakomeje gushimangira ubufatanye na rpf inkotanyi riri ku butegetsi mu guteza imbere u rwanda n'abanyarwanda aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mu burundi aborozi b'inka bo muri komine gihanga mu ntara ya bubanza bavuga ko badafise aho bubaka impongore z'aho bororera inka za kijambere umumenyesha makuru w'ijwi rya amerika evariste nzikobanyanka dufitiye inkuru kuri icyo kibazo komine gihanga iri mu ntara ka mayimbo iri mu makomine y'ako karere kitwa imbo yo hagati imbo centre mu gifaransa akarere kagwiriyemwo aborozi b'inka kuva kera muri iyo komine harangwa ubworozi bw'inka z'ikirundi ugereranije n'inka za kijambere ivyo vyemezwa n'umuganga w'ibitungwa muri komine gihanga mufasoni gatarina nahimana inka zitembera turagereranya yuko ziri mu bihumbi mirongo ine na bitandatu ariko rero urabona uko uburagiro bwagiye burahinduka aborozi benshi barimuka bakimukira iyo za gatumba bakimukira iyo za kibitoki kuraba aharuta ahandi kugira ngo baronke ahiyaguye bashobore korora neza ariko ziyerera kwa kundi nyene inzungu tugereranya tubona yuko umenga zoshika nk'ibihumbi kuva kuri cumi na bitanu gushika kuri mirongo ibiri ariko rero inzungu zirakarigwa uno munsi ugiye ugaharura ugasanga ni ikigitigiri ejo usanga inyana nyinshi zirakunda gukarigwa zigapfa kubera kumbure kujya korora muri zirya mpongore mbi zijaga zimeze nabi zitagira isuku inyana zazo zirakunda gutakara cyane naho igitaro by'inka za kijambere ari gito muri komine gihanga ihimirizwa ryo guheba inka za kera zitwa z'ikirundi hakijukirwa iza kijambere rirabandanya ariko aborozi b'inka b'i gihanga bavuga ko guheba inka za kera byari byiza ariko ko badafise aho bubaka impongore zo gutungiramwo izo nka za kijambere ivyo bikaza vyunyurwa n'uko inka ziherutse kwirukanwa mu ishamba cimeza rya rukoko ryahora ari uburaro n'uburagiro bw'inka hatungimana jean baptiste ni umworozi w'inka akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'aborozi b'inka muri komine gihanga twebwe twahora dufise inka z'indundi ko twemera kuzigurisha tukorora kijambere natwe nk'abantu mugabo ikibazo dufise muri komine gihanga n'uno munsi leta ico kibazo ntiragikemura ayo mavilaje rero turimwo hariho abo abo usanga bafise imetero icumi na zitanu ku mirongo itatu ni ukuvuga ni parcelle do kaze na toilette n'igikoni gusa ntugira aho wubakira inka eh, izo za kijambere ariko baravuga kuko twa- twari dutunzwe n'urukoko kenshi aborozi waba muhira inka nazo zikaba mu rukoko akaba ariho zibera musitanteri wa komine gihanga aratahura imyidogo y'abo borozi ijanye no kubura aho bororera izo nka za kijambere bariko bahamagarirwa korora musitanteri leopold ndayisaba kare inka zahora zirisha mu rukoko amashamba yari ahari ubwatsi bwari buhari mugabo ubu abanyagihugu by'ukuri aborozi baramaze kubona yuko ata wundi muti atari ugutunga nke ushobora kugaburira aho ziri kubera ingingo yo gukingira ishamba cimeza rya rukoko uwo mugambi wo guhamagarira abarundi korora inka za kijambere bakazororera mu mpongore ni umugambi wa leta ivyo bivugwa na nsengiyumva diodone arongoye ikigo kijejwe ivyo kwimisha inka ku rushinge no guhingura imbuto z'inka za kijambere ku rwego rw'igihugu hariho itegeko riko riratorwa ushanje n'ubworozi bwashizeho kuko inka zose zitegerezwa kororerwa mu nkongore kuko ugomba korora kijambere ntabacorora za nka zindwi za muntu zigenda zitonze umuzi ubona ko mu buragiro bwarabuze ab- amashamba ya leta yose bararagiye mugabo kugira ngo ivyo vyose babikingire ubu turindiriye ko abashinga amateka n'abakenguza amateka baritwemereza kugira ngo aborozi bose bororere mu mpongore abanyagihugu bamaze gutangura korora izo nka za kijambere bavuga ko izo baronkejwe harimwo izidatanga umwimbu uhagije uwajejwe kugwiza inka za kijambere aremeza ko higeze kwinjira mu gihugu inka zivuye hanze zidatanga umwimbu Nsengiyumva Dieudonne agashikiriza ko inka zinjira mu gihugu muri kino gihe zisuzumwa bihagije mu ntumbero yo kurwanya izo zinjira zidatanga umwimbu igihanga mu ntara ya bubanza evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku makuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini dutege amatwi jean claude munyandinda atubwire ku byerekeye amakuru y'inkino yabaye mu mpera z'iyindwi turangije mu rwanda shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yari imaze iminsi yarasubitswe yongeye gukomeza guhera mu cyumweru gishize hakinwa imikino y'ibirarane ku wa kane ikipe ya rayon siporo yatsinze polisi efuse igitego kimwe ku busa mu mukino wabereye kuri stade yo ku kicukiro ejo bundi kuwa gatandatu kuri stade de la mitiye ku mumena ikipe ya kiyovu siporo yanganyije na marine efuse igitego kimwe kuri kimwe ejo ku cyumweru mu wundi mukino w'ikirarane kuri stade y'inyagisenyi mu karere ka nyamagabe ikipe ya rayon siporo yatsinze amagaju efuse igitego kimwe ku busa kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'icyiciro cya mbere ikipe iza ku isonga ni as kigali ifite amanota cumi n'atandatu mu mikino umunani ku mwanya wa kabiri hari kiyovu siporo nayo ifite amanota cumi n'atandatu mu mikino umunani abrfc ikaza ari iya gatatu ikagira amanota cumi n'atanu ikipe ya kane ni rayon siporo ifite amanota cumi n'ane mu mikino irindwi polisi fc ikaza ari iya gatanu n'amanota cumi n'abiri mukura victory siporo ni iya gatandatu n'amanota cumi na rimwe ikipe ya karindwi ni etenseri fc ifite amanota icumi gicumbi fc ni iya munani nayo ifite amanota icumi ku mwanya wa cyenda kugeza ku wa cumi na kabiri hari amakipe ane yose hamwe afite amanota icyenda ayo ni sunrise kirehe fc bugesera fc na marine fc ikipe ya cumi na gatatu ni musanze fc ifite amanota umunani ikipe ya cumi na kane ni amagaju n'amanota arindwi miroplast ni iya cumi na gatanu nayo ifite amanota arindwi ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni espoir fc yo mu karere ka rusizi ifite amanota arindwi n'umwenda w'ibitego bine tukiri mu mupira w'amaguru amakipe abiri azahagararira u rwanda mu marushanwa ahuza amaklebe ku rwego rwa afurika umwaka utaha yamaze kumenya amakipe bazahura ku ikubitiro mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere mu bihugu byayo ikipe ya rayon siporo yatomboye lidi ya ludic sport for africa yo mu burundi ikipe izakuramo indi muri aya abiri izahita icakirana n'igihangange mamelodi sundowns yo muri afurika y'epfo mu rwego rw'irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika aprfc izatangira ihura n'ikipe ya anse reunion mu birwa bya seychelles ikipe izashobora kurokoka izahura n'izatsinda hagati y'ikipe izaba ihagarariye igihugu cya mali n'ikipe ya elwa united yo muri liberia dutereye akajisho muri siporo y'abana bato abanyeshuri bari mu biruhuko binini bakomeje gutozwa imikino inyuranye umwe mu bashinzwe iyi gahunda aratwibutsa imikino bibandaho bikaba cyane cyane bifasha abana mu biruhuko bifasha n'ababyeyi bifasha mu by'ukuri no kubona impano z'abana muri rusange imikino dufite ni ni umupira w'amaguru ni basiketi ni volleyball ni karate ni ni atletism ni taekwondo ni natation ni table tennis ni kungufu ni skating na na sketch n'indi mikino yindi ishimisha abana bakiri batoya tugenda du- duha dukurikije imyaka yabo iyi mikino yo mu biruhuko ku bana bato izasozwa hagati mu kwezi gutaha kwa mbere y'umwaka utaha ubwo abanyeshuri bazaba barimo kwitegura gusubira ku ishuri yari claude munyandinda i kigali tukiri mu karere igikombe cya sekafa cyararangiye ejo ku munsi w'imana mu gihugu cya kenya aho igihugu cya kenya cyari cyakiye icyo gikombe aricyo cyagitahiye mu gutsinda zanzibar amapenaliti ane kuri abiri inyuma y'uko imigwi y'izo mpande zibiri idashoboye gutsindana mu kiringo cy'iminota mirongo icyenda yahariwe mu bisanzwe mu rukino rw'umupira w'amaguru aho iyo migwi yari yarangije ifite igitsindo ku kindi mu gihe cy'inyuma igihe cy'iminota mirongo icyenda cyahariwe mu bisanzwe umupira w'amaguru yarashoboye gusubira kwinjiza yose ibitsindo bibiri kuri bibiri hanyuma ikaba yagiye mu mapenaliti aho kenya yatsinze amapenaliti ane kuri abiri ya zanzibar jumaine biza bishaka akurikiranira hafi ivyerekeye umupira w'amaguru akaba ari i bujumbura mu burundi yararavye urwo rukino wotubwira ukugene wabonye rwifashe urukino rwari rumeze neza urebye ku mpande zose ari kenya ari zanzibari ni umupira wari ubereye ijisho ni umupira ku mpande zose basa n'abari bakenyeye kweri ari finale harimo ingufu nyinshi ku mpande zose ko batsinda ubundi akagombora mpaka bajya ku mapenaliti ariho uwatsinze yabaye kenya afashijwemo n'umunyegori wa kenya yasamye penaliti zitatu n'amaboko yiwe urukino mu ncamake rwari rumeze neza cyane zanzibar yatangaje abantu uh, ingufu zayo zihagaze he kugira irindi shika mu gice cya nyuma ingufu zayo zihagaze ku kumvikana kw'abakinnyi abakinnyi basa n'abahuriza hamwe ni abakinnyi bonyine bari batizeye ibyo bakora mugabo urebye impanuro nk'umutoza yabaha baraboneka ko ari abantu basenyera ku mugozi umwe bagahanahana imipira urebye n'ibitsindo bagiye baratsinda byari ibitsindo byerekana ko babihereye inyuma bagenda kubitsinda ni ni ikipe yari yipanze gukina umupira wa hamwe ata n'umwe bose bari ku rwego rumwe ata n'umwe avuga ati genda mukuru tigenda asumbya abandi genda asumbya bose bari ku ni zimwe nicyo cyabatwaye mpaka kuri finali naho mu kibanza cya gatatu byagenze gute mu kibazo cya gatatu burundi bwatsinzwe na uganda yari isanzwe yaratwaye igikombe giheruka cya sekafa ku bitsindo bibiri kuri kimwe novuga cyane cyane ko uburundi bwari bwarushijwe urebye ukuntu bakina abagande berekanye kweri ko muri kano karere kacu bari hejuru mugabo turebeye nko ku bakinnyi burundi bwari bwitwaje hari abakinnyi bagiye barasigwa twabona ko bari gufasha ikipe nimereye nko ku mukinnyi bakunda gutaza lambaramba akinira mu rwanda ni umwere biteri mu rwanda mugabo ugasanga ntibamutumye ko ntawuzi impamvu uwo batamutumye ko ntawuzi ikibazo muri rusange gusa burundi nabwo bwitwaye neza naho bwari bwageze muri demifinali yari jumayine biza bishaka akurikiranira hafi umupira w'amaguru ari i bujumbura mu burundi tukaba ko turavuga ku gikombe cya sekafa cyarangiye ejo ku munsi w'imana mu gihugu cya kenya urakoze turagushimiye kuri iki kiganiro sawa namwe murakoze radiyo ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika n'umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya afurika y'uburengerazuba ecowas mu magambo ahinnye y'icyongereza bavuguruye amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'abaturage bo muri afurika y'uburengerazuba imihango yo kuyashyiraho umukono yabereye ku cyicaro cya ecowas mu murwa mukuru wa nigeria abuja ku itariki ya cumi y'uku kwezi turimo hagati ya alex duprez umuyobozi w'ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga usaid muri afurika y'uburengerazuba na marcel dusuza perezida w'inama nshingwabikorwa ya ecowas aya masezerano amaze imyaka mu ivugurura ryayo guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika yiyemeje gutanga amadolari miliyoni 298 n'ibihumbi 700 mu gihe cy'imyaka itanu ibihumbi 2015 ibihumbi 2020 azafasha ecowas mu bikorwa byo guteza imbere inzego za demokarasi ubukungu ubuhahirane ishoramari amahoro umutekano n'amahirwe muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara aya masezerano avuguruye ateganya n'andi madolari y'inyongera miliyoni mirongo itatu n'imwe n'ibihumbi magana atandatu arimo miliyoni makumyabiri n'eshanu n'igice agenewe by'umwihariko ibikorwa byo kurwanya ibirebana n'ubutagondwa mu karere ka ecowas mu muhango wa buja harimo na david young wungirije ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri nigeria nawe yashimangiye ko guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika itazahwema gutera inkunga ibikorwa bya afurika ubwayo bigamije kubona umuti w'ibibazo bwite by'umugabane muri iyo nkunga harimo gushyigikira imiryango itandukanye y'uturere twa afurika david young yavuze ko ibikorwa bya usaid byo gushyigikira iterambere ry'akarere birimo n'inkunga mu yindi migambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika itandukanye nk'uwo guhahirana witwa trade africa uw'ibiribwa witwa feed the future ubuzima global health imihindukire y'ibihe global climate change n'uwo kurwanya iterabwoba muri afurika trans-sahara counter terrorism partnership kuvugurura amasezerano y'iterambere hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na ecowas bikomeza kurushaho ubutwererane bumaze imyaka hagati y'impande zombi binyuze muri usaid west africa na ecowas david young yavuze ko yizeye ko amasezerano mashya azafasha impande zombi kugera ku migambi bafatanije yo kurandura ubutagondwa n'ubukene no guteza imbere ubuzima n'imibereho muri rusange mu karere kose
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwariko mukurikirana amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi ntimutango rero mu biganiro byacu bikurikira kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.